iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efe mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efe mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri efe ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze mu kiganiro muri isanga aho uyu munsi twawuhariye imikino ya olympique iri kubera i rio de janeiro mu gihugu cya brazil
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
njyewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga nk'uko nari mbabwiye muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri uyu wa gatanu i rio de janeiro mu gihugu cya brazil nibwo hatangijwe ku mugaragaro imikino olympique abakinnyi bahagarariye u rwanda muri iyo mikino batangiye gukina kuri uyu wa gatandatu uwa mbere wakinnye ni adrienne yonshuti usiganwa ku igare ariko iryo siganwa ntiryamuhiriye nyuma y'uko adashoboye kurangiza isiganwa ry'ibirometero magana abiri na mirongo itatu na birindwi kuko yabanje kugira ikibazo cy'igare nyuma yo guhabwa irindi akora impanuka yatumye adakomeza yari amaze kugenda ibirometero bisaga mirongo itanu si niyo nshuti gusa utarashoboye kurangiza iryo rushanwa dore ko mu bakinnyi ijana na mirongo ine na batatu bagombaga kurushanwa muri iryo rushanwa bari batangiye harangije mirongo itandatu na batatu gusa undi munyarwanda wahatanye kuri uyu wa gatandatu ni joanna umurungi wari umaze igihe yitoreza mu butaliyani akaba yarasiganwe mu koga metero ijana mu cyiciro bita barafurayi umurungi akaba ariko atarashoboye kurenga icyiciro yakinyemo undi munyarwanda uzarushanwa vuba ni eloi imana iraguha akaba azakina ku wa kane w'icyumweru gitaha akaba yari amaze umwaka yitoreza mu gihugu cya tayilandi uyu munsi kuva i rio de janeiro turaza kugerageza kuvugana na adrienne niyonshuti hanyuma ariko ubu ngubu turi kumwe na eli manirarora akaba ari visi perezida wa komite olympique akaba ari nawe uyoboye intumwa z'u rwanda i rio de janeiro ikaze mu kiganiro muri isanga bwana manirarora
murakoze cyane mbi mbere na mbere gerageza uduhe ishusho y'uko aho ngaho i rio de janeiro ibintu byifashe bwana manirarora
mu by'ukuri hano i rio de janeiro mu mikino olympique navuga ko ibintu byifashe neza ko abatirete bo mu rwego rwo hejuru bose baje guhatanira hano imikino itandukanye u rwanda narwo rero ntirwatanzwe kuko twazanye abatirete hafi barindwi uretse ko bamwe bataragira hano kubera ko kema y'aho bari kwitoreza ishobora kuba iruta hano ariko mu by'ukuri nubwo twatangiye nabi navuga yuko ni ibisanzwe kuko abantu bose baba bashaka gutsinda ubu uzi uko uburiye mu rero ntako watangiye abo barindwi bahatana mu yihe mikino
uretse nyine adrienne n'inshuti we usiganwa ku magare mu rwego rwa rodi na natani byukusenge uzasiganwa ku magare ariko mu byo bita mawunteni bayike hariya mu misozi no mu mikuku mibi cyane hari eruwa uzoga ndetse na jowana umurongi woze ejo nubwo atitwaye neza hari n'abandi babiri birukanka marato ndetse n'umwe wirukanka ibirometero icumi babiri birukanka marato ni mukasakindi korodeti ndetse na uwiragiye ambuwaze uri kwitoreza mu buhorandi nawe wirukanka ibirometero icumi yitwa salome nyirarukundo salome Eh, aba bakinnyi babiri b'abanyarwanda ah, ntago bashoboye kwitwara neza ah, Adrien Niyonshuti yagize ibibazo by'igare nyuma aza no kugira impanuka hanyuma Joanna Umurungi nawe nubwo yitwaye neza mu gihe eh, eh, kuko igihe cye cya- gisa nkaho ah, hari intambwe yateye ugereranyije ni- n'igihe yari asanzwe akoresha mu koga iyo uku- u- byagenze gute tubwire muri make uko abo bakinnyi bitwaye
mu by'ukuri adiriye n'inshuti ibyagaragara ni uko yahuye n'ikibazo navuga kiri mekanike kuko igare rye ni igare ritonike riba rifite uko riremeretse yayirukanse rero ageze hafi metero hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu igare rigira ikibazo burundu burundu abura uko yideparasa ribakare ndetse hanyuma abashinzwe kompetisiyo bamutiza irindi gare urumva igare baramutije ntabwo yari rimenyereye ibirenge ntibyari bihuye n'ibye Eh, cyane cyane ko yari umukinnyi porofesiyoneri iryo rero rituma agwa aguye rero arababara cyane ku kibuno ku buryo atashoboraga kongera gukomeza eh, kompetisiyo Eh, eh, joanna rero we eh, mu by'ukuri ntabwo atagize ibyo yakoze mu- ya- yakoze iyo bwabaga aroga ndetse agabanyaho ibihe yakoreshaga Eh, ku bwanjye navuga yuko eh, ibyo yakoze bi- bi- bidahabanye kure n'ibyo yateganya- twateganyaga ko yakora kuko iyo umuntu ku bwanjye yakoze nka mirongo cyenda ku ijana muri magisimumu ziwe mbere yagiye muri kompetisiyo agakoresha ubushobozi bwose yari afite antrenoma yakoze akabishyira mu bikorwa numva ku bwanjye ntacyo twakoze kuko n'ubundi ikigaragara hari abantu benshi bamuruta kandi ino ino mikino n'imikino yo mu rwego rwo hejuru nta nta azaribamo nta tombo ribamo ntabwo wabona umuzari parasida ariko mu by'ukuri bigaragara yuko nka jowana ku myaka ye nubwo ari we wa mbere mu rwanda kuri butterfly ariko ah, bigaragara ko mu myaka y'i tokiyo ashobora kujya amazana imidari nidukomeza kumwitaho
u rwanda kugeza ubu nta mudari rurakura mu mikino olympique ese nk'amwe mu- muri mu bayobozi ba komite olympique y'igihugu ni iki murimo gukora kugira ngo umunsi umwe u rwanda ruzashobore gutahana umudari
Eh, mu by'ukuri ikintu cya muntu yasobanura u rwanda ruri mu bihugu bikeya bigiye mu mikino olempike vuba ko rwagiyemo mu gihumbi kimwe magana cyenda inani na kane ibindi bihugu nka kenya byagiyemo muri iyo myaka ya za mirongo itanu bitavuze yuko ariko kugeramo kare byo byatuma utwara umudari ariko na egisperiyanse ni ngombwa ikindi kigomba kugaragara ni uko ino mikino iba isaba ibintu byinshi isaba abatekinisiye isaba infrastructure zo mu rwego rwo hejuru ndetse n'isaba n'igenamigambi rigenda rifatika kurushaho buriya u rwanda icyo duteganya kigaragara kugira ngo dutware umudari ntabwo ari ejo ntabwo ari ejo ariko kandi twagumye no gutekereza ku mikino imwe n'imwe iba yegereye imidari kuko urebye nka futuboro voleboro basiketiboro izi za ragibi na gorufe biragoranye kugira ngo nk'umuntu ukina tenisi par exemple mu rwanda azagera igihe ah, ajya gukungangana n'aba Djokovic Bi- bigaragara ko twagumye gukina muri ya mikino mite- mitoya ya mikino wege umuntu afata umudari bitamugoye iyo ni Niyo nk'iyi mpamvu iyo- twatangiye iyo ni n'imikino nk'iyihe yo bwana kurasa marira yitwa, ah, yo kumasha hari indi mikino yitwa nka tayikondo hari imikino yitwa fensingi ye- ya- yo kurwanisha inkota ndetse n'imikino imwe n'imwe ya njyarugamba ubona ko tuyitayeho tukava ku mikino iri ya ya siporo domasi tukagira igenamigambi rifatika tugafatanya n'iya atletism bigaragara yuko twagera ku mudari vuba ikigomba rero nta kindi ni igenamigambi abatlete bumva aho bagomba kugera ndetse na infrastructure zo mu rwanda zikamweriyora ikindi tugafata imikino nk- nk'ikintu cyatunga umuntu apana kubifata nk'ibintu byo kwishimisha gusa n'iki cyatuma tugera ku ku ntego vuba
Eh, u- urakoze bwana manirarora ikindi abantu bakunze kwibaza ah, umubare w'abatrete u rwanda rwohereza muri iyo mikino uracyari muto cyane impamvu yaba ari iyi
Eh, mu by'ukuri nk'uko nabivuze kare biragaragara ko umubare w'abatete yohereza mu mikino aba ari mutoya ariko impamvu ntugire ngo eh, inganururo ni impamvu nyinshi cyane icya mbere mu rwanda dufite imikino eh, itaraba abantu ntabwo ari porofesiyoneri ikindi bakunda kujya mu mikino koregitifu oro imikino individuweri niyo umuntu aba afite shanse zo kujya mu mikino olympique ntumbwire ko futuboro eh, y'u rwanda itari n'iya mbere wenda tuvuge mu- mu- muri afurika y'iburasirazuba yaba iya mbere muri afurika yose kuko bagenda bafata imikino umuntu aba aba imikino umuntu aba yegereje kura- kurasa intego mu mu cyiciro cye nka voleboro y'abantu bakuru niba turi nka ba kane muri afurika batwara ikipe ebyiri za mbere kandi bigaragara yuko hagati y'intera y'iye- y'iya kane n'izo ebyiri za mbere hakirimo i- i- ina- intera ndende biragoranye ariko abantu bagiye bi- bi- bajya mu mikino individuelle imikino nk'iya athletism kubera ko ari individuelle kandi burya ni nahenze imikino ya boxing boxing ni individuelle imikino yo navuze yo yo yo yo kurasa yo kurasa bya kinyarwanda ka- kandi burya abantu benshi bari bazi kurasa intego imikino yo gute- ya ya epe bita bita fencing imikino yo gukirana imikino ya judo n'iya taekwondo niyo mikino yatuma tugira abantu benshi Mm.
ibyo rero ikigaragara ni igenamigambi rifatika ari naryo tugomba gusubira iwacu tukaryitaho ikindi abantu bose bagakina imikino atari iyo kwishimisha ahubwo ari imikino ishobora gutuma igihugu cyacu kiga- kigira ishema ndetse n'indirimbo y'igihugu ikaba yaririmbwa ahantu nk'ahangaha bateraniye ibihugu hafi magana abiri na birindwi hanyuma se nk'iyo mikino mwari mwatangira gutekereza kuyitangiza no gushishikariza abanyarwanda kuyitabira
Eh, nibyo koko nk'umukino na- natangiye witwa acari uyu wo kumasha eh, twatangiye mu rwanda hashize hafi imyaka ibiri n'ubu federasiyo yabo irakora neza yabonye ubuzima gatozi imikino nk'iyo yitwa fencing ya ip irakora neza uretse yuko eh, hagenda habonekamo utubazo tumwe na tumwe tw'ibikoresho mumbabarire umukino wa taekwondo habuzeho gatoya ndetse n'umukino wa judo ubushize twagiye mu mikino olympique ubu ngubu baraduhukaho gato ariko ni imikino tugiye gushyiramo ingufu tukaba tugomba kuyifata nk'aho ari imikino tugomba kwenzesingamo ibintu byo ubushobozi bwacu bwose bwaba ari ubw'amafaranga bwaba ari ubwa- bw'ubumenyi kugira ngo iyo mikino turebe uburyo ki yazatuma tugira abantu benshi bajya mu mikino olympique batagiyemo kubera ubwinshi gusa ariko nibura harimo abagiye gushaka umudari Mm. Eh, bwana manirarora uh, urugero nk'hano mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika imikino myinshi ihera mu mashuri ayo makompetisiyo amashuri akagenda arushanwa muri iyo mikino itandukanye ariko ese mu rwanda hari uburyo mufatanya na, za- na minisiteri y'uburezi cyangwa se na- na- n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo iyo mikino ishinge imizi mu mashuri kuko mu mashuri ariho hava ah, abo banyarwanda bashobora kuzateza iyo mikino imbere
urakoze cyane ku kibazo mbajije ariko icyo kibazo nkeka ko mu rwanda navuga ko cyakemutse mu gice kimwe kuko dufite eh, siporo sikorere federasiyo naho ni membre ya komite olympique mu by'ukuri eh, mu rwego rwa east africa muri komvesiyo yitwa feyasa mu minsi iri imbere igiye kuba u rwanda ruri mu ma- mu bihugu bifatamo imidari myinshi ahubwo ikibazo kiba harimo i- i- i- gap hagati ya intersikorere n'amayuniverisite kugira ngo uzi yuko kwiga ni inshingano za buri munyarwanda wese so aban- abana benshi urubyiruko ariko rwabonye gukora siporo wari uri muri ne- mu mashuri yisumbuye wavamo rukajya muri univerisite muri univerisite niho dusigaye tubona hari ikibazo ikindi ni taranzite cyangwa kuva mu cyiciro cyo mu mashuri bajya muri federasiyo aho ngaho niho tubona harimo icyanya twagombye kuzuza kugira ngo abantu bagende bahererekanya hatagira ah, abantu bafite ubuhanga cyangwa se eh, ubu- ubumenyi muri siporo runaka bagenda batakara naho ubundi muri intesikore natwe twemera ko iri mu mafederasiyo akora neza mu rwanda urakoze bwana manirarora guma kuri telefoni mu kanya turaza guha urubuga abakunzi bacu bagire icyo bababaza ariko nanone turi kumwe na adrien niyonshuti ah, akaba yas- yarasiganwe ku munsi w'ejo ku igare ariko aza kugira ikibazo ah, cy'impanuka ndetse n'igare rye riza kugira ikibazo Ah, bwana adrien niyonshuti ikaze mu kiganiro muri isanga
Ah, murakoze cyane mbere na mbere kandi tubanje kubaha pole ku bw'impanuka mwagize no kuba mutarashoboye kurangiza isiganwa mwarimu
Mwara- ah, murakoze cyane mwese nyine habaye impanuka sinabasha kurangiza ariko uyu munsi mvuye kwa muganga ibintu byose bimeze neza mu masikaneri ndabona nta kibazo kuri muri rusange tubwire muri make uko byakugendekeye
Ah, ejo ukuntu byangendekeye nge twa nari maze iminsi nitegura umukino bihagije nk'umuntu wari waratoranyijwe mu rwanda gusohokera igihugu cyanjye nza hano dukora opening ceremony nari nararebye kose aho tuzakinira nta kibazo na kimwe gihari gare makanika mbere yo gu- dutangira umukino Ah, umunsi we- w'ejo bundi yari yarebye igare nta kibazo ahantu hose rimeze neza ariko ku munsi w'ejo dutangira kompetisiyo tugeze mu metero mirongo itandatu twacaga mu mabuye maze kuyavamo igare ryanjye rigira ikibazo cyo guhagarara amavitensi kuko hari igare amavitensi aba ariyo elegitoronike hari kabure yaje kugiramo ikibazo imwe ijyana kuri meni fonkishoni ibyo bita shifutingi bijyanye n'amavitensi biza guhagarara nta kindi kintu ushobora kuba nakora narahagaze imodoka isanzwe zisanzwe abategura umukino hano muri jesu olympique iyo bita n'icoka iza kumva igare ariko ritari kuri sayizi yanjye ndagerageza gukurikirana gusubira muri kugerageza gusubira muri poroto ba bantu baba twari turi kumwe b'imbere nyine nzakongera kugira ikibazo cyo gutobokesha ahantu hamanuka ari naho naje kugwa mpagirira impanuka ikomeye ariko idakomeye cyane ngira ikibazo mu kuguru ngira ikibazo cy'ibisebe nkoraho amarapa agera kuri abiri ariko biza kurangira mpagaze kuko igare ntiryari kuri sayizi yanjye n'igare ntiryari karite nk'iryo nakoreshaga nza kwibona nyine birangira mvuga mu mukino ariko umukuru muri rusange wari n'umukino ukomeye kuko na bagenzi banjye mu bantu bagera ku ijana na mirongo ine ijana na mirongo itanu batangiye ku rusi haje kurangiza abantu bagera kuri mirongo itandatu na bane mirongo irindwi wumva umukino nawe wari ukomeye cyane ese kuba hararangije abantu bakeya byaba biterwa n'iki ni imisozi ni amabuye umuhanda wari umeze ute amabuye arimo imisozi na kurusi twakinnye cyangwa se kose aho twakinaga hari umukino uri tekinike cyane harimo kuzamuka no kumanuka harimo umuyaga mwinshi mbega yari kompetisiyo iri tekinike cyane ku buryo aho warangaraga gato washobora kuba wahura n'impanuka cyane noneho by'umwihariko ibintu by'amagare ni umukino isa n'isaha mugenzi wawe ushobora kugwa nawe ukaba wagwa muri ya kundi ya ba bantu baguye cyangwa se umwe akagwa hakurya akagusha abandi babiri batatu bane batanu uwa gatanu nawe akaza akakugonga nawe ukaba uraguye ni umukino uba utoroshye gukina ariko nta kundi bibaho mu magare nyine murakina mukitegura na risike ko zishobora kubaho ukagerageza kuzirinda ariko iyo zije ntabwo umuntu aba atagize ngo azirinde zikaza nyine ugasanga uzisanzemo risike zo kugwa risike za mekaniko utigeze uteganya utigeze utekereza ko zishobora kubaho ni ikintu cyiza isegonda ku isegonda kikaba cyagutungura kikabaho nk'uko ejo nanjye byambayeho radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turi kumwe n'umukinnyi adrienne yonshuti usiganwa ku magare akaba ari iriyo de janayiro mu gihugu cya brazil ndetse tukaba turi kumwe kandi na eli manirarora visi perezida wa komite olympique akaba ari nawe uyoboye intumwa z'u rwanda iriyo de janayiro muri aka kanya reka dufungure amatelefoni yacu dufate abakunzi bacu bifuza nabo kugira uruhare muri kino kiganiro kuri telefoni turi kumwe na emi emi mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi kigali gikondo ikibazo cyawe
ni igitekerezo nkaza no kugira ikibazo mbaza nyuma abatumirwe yego ariko mbere ndabanza gushimira niyo nshuti adiriye nanamubwira ngo felicitasiyo nubwo bitashobotse ko yaba mu bakomeza ariko mubwira ngo ibyiza biri imbere nkaza gutanga igitekerezo rero nk'iyo mikino ya olympique mu rwanda kenshi urasanga ititabiriwe cyane bitewe n'uko bamwe ntibanayisobanukiwe ntibanayumva neza bamwe igitekerezo natanga nabwira bibaye nka byiza bagira amarushanwa menshi azajya abera mu rwanda akajya mu gihe gito akajyaho inshuro nyinshi mu gihe gito kugira ngo tubashe kuyisobanukirwa noneho bigatuma abantu bamenya ngo olympique ni iki imikino ni iyihe n'abayitabira akamenya ngo turiyitabira gusa kuko n'igihe umuntu afite impano ariko atazi ngo umukino ni uwuhe nkaba nababwira ngo barebe ukuntu bongera amarushanwa
urakoze emi reka dufate na eric eric mwiriwe neza uri hehe ndamukiriza
ndi bujumbura mu burundi ndamushyize umutumire barakumva
yego akabazo mfite akabazo hamwe n'intererano Mm.
iyo nagomba kubabaza u- mu bisanzwe ku ntere ku ntengerano ukuntu bimeze mu mu mikino ya olympique nayo yatanguye kera ndabona yuko abanyafurika turacara inyuma cyane kubera nta masantere de foromasi aya masantere usanga bagiramwo i- imyidagaduro usanga aba- aka- akenshi ibihugu bya afurika bifite nagomba kubabaza nko mu rwanda nibu- nibutse mu burundi nk'akarorero iyi umudari watwawe n'umuntu umwe w'inzahabu mu- mu myaka ya zeru mirongo icenda nagomba mbaze mu rwanda hari amasantere de foromasiyo baba bafite aba- amasantere akademike baba bafite canke eh, mu gihe byuba bikenewe ikintu namba leta irashyiramo uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutera imbere babone yuko bashobora ku- ku- gupezanta ibihugu byacu bya afurika neza mu burundi mu burundi cyangwa muri afurika nzima yose mugabo aka by'umwihariko mbona yuko kuri bwanje hariho ukunegija kwa leta z'ibihugu bya afurika hanyuma nagomba ntihanganisha adriyene n'inshuti ko byashitse aka- akagira sida isanzwe gutaha nawe ukazima sise tarabi kugira ngo zobandanye nibaza yuko bizokomeza bigaca murakoze cyane urakoze eric bwana manirarora gerageza usubize ibyo bibazo by'abo bakunzi bacu babiri
urakoze cyane Eh, ikibazo cya mbere nicyo numvise neza cya- cya muri gikondo mu by'ukuri abazi ikibazo ngira ngo ki- gifite akamaro kuko abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya imikino olympique na atletisme mu rwanda ariko ngira ngo wenda muhe nk'ishusho imwe ni uko amafederasiyo yose yose aba mu rwanda amenshi ajya mu mikino olympique ni muri urwo rwego mu gutangira n'ikipe ya futuboro ye hariya muri ferwafa ikipe yo munsi y'imyaka makumyabiri n'itatu yagiye mu mikino yo guhatanira kujya mu mikino olympique iza gukurwamo kuko muri futuboro hakina abantu bafite imyaka makumyabiri n'itatu gusubiza hasi ndetse bakaba bashyiramo n'abandi batatu bakuru niko itegeko rivuga voleboro nayo iki- ikina imi- burya igira uruhare mu mikino olympique ikipe yacu yagiye mu mu gushakisha ariko biranga rigbi niko byagenze Eh, eh, handball niko byagenze ariko nibura bagira umubwire yuko nka beach volleyball beach volleyball ku munota wa nyuma yagiye muri kompetisiyo eshatu iri iya mbere iri iya mbere ubwa nyuma hasigaye amasegonda abiri nibwo yakuyemo n'abakobwa bo muri egiputa ndetse n'abahungu ni uko byagenze mu by'ukuri imikino olympique ntabwo ari imikino umwe ntabwo ari atletisme imikino myinshi abona mu rwanda ni olympique itari olympique ni mike ni nka karate eh, ni nk'ibi by'ibisoro ariko imikino myinshi ni olympique kwitegura rero bigenda gutya kwitegura umukinnyi kuriya ukuntu tugira ama- amashampiyona meza returunwa nziza ubuyobozi bwiza abakoci bahugurwa abakina za sekafa abakina imikino regionali abakina imikino nyafurika burya niko umukinnyi agenda akomera ku buryo azagera mu gihe cyo kujya mu mikino nk'iyi ngiyi yo ku rwego rw'isi ngira ngo icyo ngicyo cyo cya- cyakumvikana gutyo imikino olympique ni izwi kuko abantu benshi babona hajyamo abantu bo muri atletisme ariko imikino olympique itandukanye na atletisme ndetse na komite olympique ntabwo ari federasiyo ya atletisme ahubwo ni impuzamashyirahamwe y'imikino yose mu rwanda futuboro bazi nayo irimo kugeza ku gisoro cyo kitajya cy'imikino olympique ngiye ku kibazo cy'umurundi rero ntabwo nacyumvise neza Ahanini- ariko nkeka ko yavu- yavuze kuri centre de formation Eh, ni- tu- tuvuge nk'urugero urebye n'aba bakinnyi b'abanyarwanda benshi ah, ba- ba- ba- ba- bazitabira iyi mikino olympique benshi ntabwo bitoreza mu rwanda
Eh, birumvikana nyine impamvu atitoreza mu rwanda ni uko baba bageze mu rwego rwo hejuru mweretse nka mukasakindi claudette mukasakindi claudette na impamvu yagiye muri nairobi ahantu hitwa iteni uretse n'abanyarwanda n'abanyaburayi bajya kwitoreza iteni iteni kubera iki hari umwuka mwiza utuma ujya muri kompetisiyo ugeze ku rwego rwo hejuru ikindi wowe wikutorezayo uba wirukankana n'umuntu wigeze gutwara umudari olympique uburyo ugenda umenyera uko ahumeka ugenda umenyera intambwe ye mu gihe mugeze muri kompetisiyo mukageraho utamutinya mukageraho muhumeka umwuka umwe niyo mpamvu abantu bagite ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abanyamerika bagenda ibirometero birebire bajyayo ni ukuvuga ko ari imikino isaba umwuka wo mu rwanda kurusha imyuka w'i burayi adriye niyo nshuti ni umuporofesiyoneri ntabwo umukino olympique ari imikino yahaga ntabwo waza umunsi umwe muri igitangaza ngo ujye umukino olympique wakwemerera hagomba kuba hari ahantu wagiye unyura unyura ukagera kuri urwo rwego kuba mbere yari kumwe n'abandi bantu ba- bajya mu mikino olympique batwara za tour de france bajya bagira ama- ama etape batwara ni inyungu ku banyarwanda ko twebwe amasantere de for- twavuga kugira amasantere de formasiyo amasantere de rite akaza tumaze kugira aba- abatere twa- twatoranyije b'inhoranwa ariko umwe muri- nko muri volleyball muri volleyball burya tugira amasantere de rite hari amashuri amwe n'amwe ajyamo abakinnyi barebare bagiye ba- batoranwa hirya no hino mu mashuri bakaboherereyanta mu ishuri imwe kugira ngo ba- bige cyane bige amashuri asanzwe ariko bajya no muri uwo mukino santere de foromasiyo ni nkeya mu rwanda ariko santere de rite n'ubundi zagombye kuba nkeya n'ubwo ubu ngubu biteganya kuzagira amasantere dukoresheje na na wda ku buryo abantu bafite impano mu mikino runaka bashobora kujya kwiga muri wda biga n'iyo mwuga bigafatanya no gukora siporo ni muri iyo kade twebwe twumva siporo yatera imbere mu rwanda adrienne niyo nshuti ah, gerageza utubwire nk'umuntu wanyuze muri ayo masantere ah, itandukaniro riri hehe
Ah, itandukaniro rirahari cyane kuko njye ubwanjye ntangira umukino w'amagare natangiriye muri famiye yanjye bivaho ninjira muri project rwanda ari yaje kuvaho organization nziza ya team rwanda team rwanda iza guhindura ibintu byinshi cyane bijyanye na federasiyo ndetse na minisiteri dufashamo na mijespoke na komite olympique kugeza aho dufite centre muri mu- i musanze ari centre imwe ikomeye muri East Africa ndetse no navuga no muri Afurika igaragara ko ifite organization nziza iyo centre iri hariya i Musanze ah, Rising Issues ah, Center Ah, maze kuva aho ngaho icyo gihe centre yari itaraza kuko centre yakunguwe neza mvuye mu mikino ya Londre ya Londre ya Olympique ya bibiri na cumi na kabiri naje kwerekeza muri south africa aho hari santire ikomeye cyane aho bita pokesirumu uvuye johannesburg ni mu birometero hafi ijana mirongo inani magana abiri naje kwitorezaho hashize igihe cy'amezi atatu mbasha kuboneraho kontra ntangirana na ekipe ya mtn engade ubu ariyo bita M- ariyo twita the nation data iri mu cyiciro cya mbere mu bijyanye n'amagare Eh, tumaze kwesa n'agahigo tumaze kwitabira tour de france ebyiri y'umwaka ushize n'iy'umwaka uyu mwaka akaba twakozemo n'agashya cyane bagenzi banjye babasha gutwaramo etape zigera kuri eshanu Ah, maze mu icyo gihe cyose maze mu magare nanyuze muri amasantere akomeye no kugera ku rwego rwa kategori ya mbere mu bijyanye n'amagare naciye mu nzira nyinshi zitandukanye ariko ni ukuri santere ni tereze impota ndetse no kugira ubuyobozi bwiza amafederasiyo meza abasha gu- gushakira abakinnyi impande n'impande zitandukanye by'umwihariko nko mu rwanda cyangwa se no mu yandi mafederasiyo navuga ngo nabo bashyiremo imbaraga gushakira abakinnyi b'abanyarwanda imikino hanze y'u rwanda kuko mu rwanda ntabwo kuba uri sitari mu rwanda cyangwa se ugakina amakompetisiyo yo mu rwanda ukatwara amakompetisiyo atanu atandatu icumi ntabwo bivuga ko muri east africa ushobora kuba ugeze kuri urwo rwego kuko ugerayo ugasanga nta nubwo uragera muri kategori ya gatatu kuko ah, iyo ukompaye muri east africa nubwo nabwo tukiri hasi ariko usanga nabwo tutari hejuru cyane y'abanyakenya cyangwa se n'abandi bantu batandukanye mu maga mu ma- mu yandi makompetisiyo atandukanye wenda mu magare turi navuga ngo muri afurika turimo ku mwanya wa gatatu umwanya wa kane ukuyeho eritreya maroko na algeria nizo ekipe ni- z'ibihugu zituri imbere ariko hano usanga tumeze neza ariko mu zindi ah, mu zindi siporo ngewe nk'umusporti cyangwa se nk'umuntu uri hano muri je- jeux olympique iriyo uhagarariye abandi ba- ba- ba atletism abandi ba atlete navuga ngo ntibashyiremo imbaraga amafederasiyo ashakire imikino iri mu rwego rwo hejuru abatlete abatlete babashe kuzamuka kuri revo bagere kuri kategori ya kabiri ya gatatu iya mbere noneho babashe kuba bagera hano eh, mu mikino nk'impuzamahanga ya- irimo kubera hano iriyo cyangwa se mu majezi afurika tubashe kuba twa- twajya kuyakompetita turi kuri kategori ya mbere tuvuga tuti turanarita kuba twatwara umudari hatabayeho agisida cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye zibaho ku- muri siporo nk'uko natangiye mbikubwira urakoze Ah, ibijyanye n'amasantere santere irahari mu ruhengeri nanjye mfite santere yanjye yihariye yo bita adreniyo sayikiringi akademi iri rwamagana dutangira fokasi yanjye dutangira gutoza abana guhera ku myaka umunani kuzamura kugeza kuri cumi n'itanu byibura nkaba nabohereza muri ekipe nasiyonari maze kubona abafite ubunararibonye cyangwa se abakunze umukino w'amagare bamaze kumenya siporo y'amagare ni iki no kuyimenya bitandukanye mu bijyanye n'amagare navuga rero no muri antisitisime no muri bogisi no muri ni imikino yose dufite mu rwanda byaba byiza habayeho amasantere cyangwa se ahantu abana bakiri bato barushaho kugenda bigira siporo nk'uko muri futuboro mu bigo by'amashuri na voleboro bagenda babigerageza ariko umukino w'igare nta kuntu wawujyana ngira ngo mu bigo by'amashuri ni ibintu ni umukino uhenze usaba igare usaba iki bisaba ko abana bagomba bafite ubwo bunararibonye cyangwa se no gukunda ibyo bintu bakeneye amasantire yo kubyigiramo n'imikino ijyanye ibintu byo byo guterura cyangwa se bitandukanye indi mikino itandukanye yakirwa hano muri jezi olympique muri jezi afurika mu mikino mpuzamahanga navuga twakagombye kugira amasantire menshi atandukanye muri buri karere hakabaho santire yujuje ibikoresho noneho abana bari interese bakajya bajya gukora iyo siporo babara kubona ko bafite impano tukaba twarushaho kubakurikirana no kubategura mu gihe cy'imikino runaka iri imbere tuzajya tugenda turushaho kwitabira mu rwanda urakoze adriye niyo nshuti kuri telefoni kandi turi kumwe na jacques jacques mwiriwe uri hehe ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe gerageza uzamure ijwi ryawe ariko
ikibazo bafite ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu idakurikiranwa mu gihugu gitoya cy'igihugu cyacu cy'uburundi kandi ishyirahamwe mpuzamakungu rifite igisirikare rifite abasirikare Jacques Ja- Jacques turumvikana Eh, ndibaza ko eh, ikibazo urimo kugerageza kubaza kitajyanye n'ibyo turimo kuganiraho turimo turaganira ku mikino olympique urakoze cyane ariko ubwo ubutaha icyo gitekerezo cyawe tuzaguha umwanya ukigeze ku bakurikira radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Ismael Ismael mwiriwe neza
yego yego uri hehe
igikondo ikibazo cyawe gerageza uzamurirwe
ikibazo kijyanye n'ijwi ese mushyiriza abaryaye
Eh, ndiba uba nabazaga ngo Mm.
iyo iyo mikino izaba ryari imikino imikino yaratangiye eh, Ismail eh,
yaratangiye yego
tukaba turagerageza kuyireba urakoze ngira ngo Ismail nawe ashobora kuba atakurikiye neza ah, bwana Adrien niyo nshuti abantu benshi bakunze kuvuga ngo ah, iyo muri mu marushanwa nk'ariya cyane cyane ay'amagare iyo ufite amahirwe ukaba urimo kurushanwa ah, wenda n'abantu muturuka mu gihugu kimwe cyangwa se muturuka muri club imwe hari ukuntu bikorohera ku- bi- bikanakurinda n'impanuka nk'izo wagize ibyo bintu nibyo
ibyo bintu ni byo cyane na- iyo ufite nk'aba tugenda nk'aba nk'aba ah, nk'abongereza cyangwa se ababerishike ejo batsinze na- n'abandi bakinnyi benshi iyo ufite abakinnyi bagenzi bawe babiri cyangwa batatu ntekereza nk'ejo iyo mba ndi hano nk'urugero ntabwo rwa hafi ndi kumwe na bagenzi banjye nka babiri cyangwa se batatu ba- ba- ah, bari mu mikino umwe ashobora kuba yama igare nkaba nakomeza mbega umwe akitangira undi cyangwa se no mu rwego rwo gufashanya biroroha kuko iyo muri babiri batatu mwegeranye bane batanu ah, andi ma ekipe cyangwa se abandi ba- abandi basikirite batinya kwe- kukwegera no kugusunikana hari ibintu bagenda duterana inkokora atinya no kugutera izo nkokora kuko aba abona ufite bagenzi bawe kandi uri kumwe na ekipe yawe ibyo ni ibintu bigenda bibaho mu magare bigorana ariko ntekereza ko uyu munsi mwaka imyaka ine ishize na ni ubwa mbere nitabiriye mountain bike mu gihugu cya london none uyu munsi dufite nitabiriye imikino ya riyo mbe- mbere y'uko nitabira ino mikino yariye mu bijyanye n'amagare ntekereza ko byari bigoranye cyane bitewe n'ahantu igihugu cyacu isitwari twanyuzemo kugira ngo tubashe kubona abakinnyi berekeza mu mikino nk'iyi ya jezi olympique Umuki- abakinnyi baheruka kuyitabira ntekere- ntekereza bari babiri bata- bari babiri harimo mparabanyi faustin imodoka n'undi zina neza ariko nigeze gusoma mu munyamakuru Ah, nabo baje guhura n'ikibazo nk'iki cyanjye bagira ikibazo cy'uko ekipa itari ifite ibikoresho bihagije kwitegura bihagije baza ku- ntibabasha kurangiza imikino ariko urabona nyuma y'igihe kirekire gishize uyu munsi tubashije kongera gusubira muri sikurizima mu bijyanye no gukina mu muhanda Ah, ku itariki makumyabiri n'imwe dufi- eh, tariki makumyabiri n'imwe dufite natani byukusenge uzitabira mountain bike nyuma y'imyaka ine gusa ishize londres tubashe kubona byibura buri mwa- buri nyuma y'imyaka ine dufite umukino ushobora gusohokera u rwanda muri disipurine y'amagare ntekereza rero ko ku giti cyanjye no ku byiringiro mfite mu myaka iri imbere tuzaba tugeze nko kwitabira jeze olympique cyangwa imikino ya jeze afurika turi batatu turi bane turi batanu turi batandatu dufite ekipe yuzuye y'amagare dushobora kuba twakinira hamwe tukaba twakora n'ibitangaza tukabasha gutwara medale mu mikino nk'iyi ngiyi Urakoze- Nubwo ura- kuyitegura bisaba imbaraga nyinshi urakoze akandi kantu gato nakongeraho eh, ntibanze mu magambo ni ukuri gukorera mu ma ekipe birafasha ngira ngo no kugira ngo tubone no itike yo ku- yo kuza hano muri olympique nubwo hadi janvier na bagenzi be bari kumwe muri ekipe nasiyonari bari mu mikino nyafurika tubasha gutahana umudari wa golden ubwo bagen- ba ekipe nasiyonari yafatanyaga tubasha kugera kuri iyi ntera yo kuba mu bihugu bya mbere dushobora kwita muri afurika dushobora kwitabira n'umukino w'amagare mu- muri jeze eh, olympique rero gukorana nka ekipe bifite imbaraga nyinshi zongera ku bakinnyi ku basitirisi urakoze adriye niyo nshuti bwana manirarora adriye niyo nshuti yavuze eh, ku kijyanye no gukorana gu- gukina nk'ikipe eh, arashima intambwe imaze guterwa eh, mu guteza imbere umukino w'amagare kuko ba- aba- ba- aba- abakinnyi bagenda barushaho kwitabira imikino olympique ese nk'imigambi ya vuba mufite yo kugira ngo mwongere abanyarwanda bitabire imikino olympique ni nk'iyi
mu by'ukuri mpereye kuri icyo avuze natwe turabizi koko iyo abantu ba- bakora mu ikipe imwe umwe agenda abererekera undi ndetse n'abantu bashobora kubura uko babadepasa ariko ibyo ntabwo tubyiha ko buriya kugira ngo tubone umuntu ujya mu mikino olympique mu mu magare cyane cyane mu muhanda ni uko twari abakenda muri a- muri afurika mu mu- mu byerekeranye no kugenda mu muhanda amakipe rero atatu ya mbere ajyana timu sipoti ajyana abantu barenze babiri batatu ibyo ntibyabishobokeye ubu eh, intego dufite kugira ngo ibyo bintu bigerweho ni ugukora ni ugukora kandi siporo ntabwo ari umwateretse gusa mu nzego zose ni ukuvuga ah, abayobozi abatekinisiye abakoci abaganga ndetse n'ubuyobozi eh, mu- bushaka ibikoresho ariko cyane cyane ubuyobozi bwiza bw'amafederasiyo nibwo bwatuma tugera kuri iyo ntego hanyuma tugaproduza abakinnyi benshi ubu mu rwego rwo hasi babyara bakeya bazima bakomeye mu rwego rwo hejuru ngiyo ni gahunda ni igenamigambi ni plan d'action na plan strategique tangiye kuba amafederasiyo menshi twatangiye ibintu byo kugendera ku mihigo nkeka ko icyo kizagerwaho urakoze cyane manirarora kuri telefoni kandi turi kumwe na fisto fisto mwiriwe neza uri hehe
ibyumbura ikibazo
ego yewe yari intererano Mm, kubyerekanye n'abagize kubera nangira ariko kugira nageze kuba niga kuri famese gerage- gerageza uvuge cyane za- muri ijwi ryawe ntabwo tukumva neza ego sinagomba mvuge kubyerekanye twebwe n'abakinnyi bacu b'abarundi kazi turabona ari ba francine hari n'undi murundi gatene kubona baragize impano bagashika muri ibiyobyabwenge kugira kugira atesitime nuko bagize ishaka ryabo uko bwonyine kubera urabona kugira tugira abacu bo mu burundi na serera nibo bonyine bagira ishaka Mm, urabona yuko nka diyane wewe yagiye yimenyereza muri amerika bigatuma agira performance nziza na eh, francine wewe nawe nyine barukonyene nawe yatangiye bono y'ibose y'ibururi gakemo wese naramubonye igitega akiri umunyeshure urabona yuko ari performance nziza basa- bakinye mu mayisiti bituma batera imbere So, mm.
ikibazo cy'iwanjye cyose cyari ikiki gifashe nk'ibihugu by'iwacu byo muri East Africa kubera iki ubuyobozi butabishyiramo ingufu kandi ubona ko ari ibintu bizanira ekonomi ubukungu mu gihugu bukazana ku iterambere bukazana no kumenyera
U- urakoze fisito kandi nanababwire ko tuzakomeza kugerageza gushakisha ah, intumwa z'uburundi ziri iriyo kugira ngo nabo tuzaganire ariko icyo kibazo cyawe kijyanye no kuba ubuyobozi budashyira ingufu ah, mu mikino wenda bwana eli manirarora araza kugira kugerageza ku- kugisubiza Ah, reka dufate na nitunga nitunga mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe uri he
njyewe ndi mu ntara muyinga muri komine bunyuza ndashaka mbaze ikibazo abarundi bo- base- baba baserukiye nyine uburundi muri izo jeux olympique baba basika kuri bangahe hari akabazo kagira kabiri ko numvise hari umunyarwanda yaba yaragize ingorane akagwa ariko ari mwa- ari muri ayo mahiganwa baba bo- baba bagiye batwaye abaganga karuhariwe bo- boshobora guca babavura hamwe ntabyo havura agira nk'imvune mu nyuma niyo bongera gutumwa ko kandi hageze igihe cyo gusubira guhiganwa ntabyo havure byanga ko asubira kubandanya amahiganwa nk'uko byari bimeze baba bagiye batwaye abaganga babimenyereye cyane nk'abandi Urako- Ivyo nivyo vyari inyuma.
urakoze nitunga nk'uko nari maze kubivuga turimo turagerageza kuzavugana ah, n'intumwa z'i Burundi ziri mu marushanwa y'iriyo Ah, ariko bwana manirarora ya- yaravuze ku kibazo kijyanye ah, n'ubu- nu- nu- nubu- n'ubuyobozi budatanga ubushobozi ku bakinnyi akavuga ko kenshi na kenshi abakinnyi usanga ah, batera imbere kubera ishyaka baba bafite ubwabo icyo kibazo mwaba Ah, mugifite mu wenda- rwanda
wenda uwabaje icyo kibazo sinamwumvishe neza ariko nkeka yuko ubwo buyobozi avuga bw'abatari ubw'u rwanda kuko turebye muri siporo muri muri mu- mu rwego muri rusange urebye nk'u rwanda nk'igihugu ubuyobozi bw'igihugu ingufu bwashyize eh, mu mu kubaka infrastructure urebye ibibuga dufite mu rwanda ntacyo ntabwo wakwirwa u rwanda ntabwo wabona icyo runenga nk'ubuyobozi bw'igihugu urebye amafaranga bashyira muri siporo urebye aba- abakoci ukuntu bazana abakoci mpuzamahanga urebye amahugurwa dukoresha nka komite olympique y'abatoza amafederasiyo nk'atandatu yagiye abenefisiya amahugurwa y'abatoza hafi mirongo itatu mirongo itatu mu- muri ino myaka ine ishize mu by'ukuri ubuyobozi ntacyo umuntu yabushinja ndavuga ubuyobozi bw'igihugu ahubwo wenda twakwishiriza twebwe abashinzwe kubishyira mu bikorwa abashinzwe kubishyira mu bikorwa kuko o- o- igihugu gifite ubushake nyakubahwa perezida wa repubulika na- n'abaminisitiri bose bafite ubushake kandi mu by'ukuri nkewe ku bwanjye mbona ntacyo batakoze kuko ureba hari nk'ahantu siporo yo mu rwanda irimo amafaranga kuturu- tukaba tubarusha a- amafaranga ariko ugasanga bagenda babona imidari ahubwo kubishyira mu bikorwa nibyo twavuga byo kwa meriyora ah, ubuyobozi bw'amafederasiyo bwiza abatoza bazi gutegura umukinnyi ndetse tugashaka na ba bandi bakabuhariye mu mu gushaka impano hakiri kare kugira ngo bakore urwo rugendo rwose rutuma umu- umu- umukinnyi runaka agera ku rwego rwo hejuru atyaye nta kindi rero iyo baza ari nziza iyo ufite abatlete wenda tuvuge nka magana atanu bakora imyitozo b'abana ni ni ngombwa ko azagera hejuru hari nk'abatlete batanu bazajya mu mikino nk'iri olympic iyo bazi ibaye mbi mu by'ukuri bi- ntabwo bigenda neza niyo mpamvu ureba nk'iyo sikarine twavugaga urebye kompetiyo ziba mu rwanda urebye amasantere hariya dore n'inshuti n'i Musanze bigaragara ko tuzajya tugenda tubona abatlete bo mu rwego rwo hejuru bakomeye ku byerekeranye n'uwa- n'umurundi wavuze iby'ubuganga rero nubwo wenda ah, ataki- ari umurundi ariko n'abanyarwanda bibabaje mu by'ukuri iyo tugiye mu kintu nk'ingi tujyana n'abaganga dufite abaganga babiri dufite uh, umuganga ushinzwe indwara zisanzwe ndetse n'ushinzwe n'umuganga wo muri federasiyo asikirizime ndetse abaye n'umunyonzi nawe n'umutwa- nawe yatwaye igare ikindi kandi ni uko hano muri rusange haba hari n'abaganga ba kompetisiyo b'urwego rwinshi nta direne nshuti we rero no ku rwego rwe n'ukuntu ameze afite n'abaganga be bamukurikirana mu rwego rw'isi nabo baba bamureba ndetse babaza n'uko bimeze mu by'ukuri nta kibazo cy'abaganga kiba gihari ariko hari igihe impanuka iba irenze urwo rwego rwo gutuma umukinnyi yakomeza gutwara igare hari icyo wifuza kongeraho adrienne niyo nshuti
Eh, kuri ibyo ngibyo byo bijyanye n'abaganga na- no kureba ah, abakinnyi nyuma y'impanuka cyangwa se habaho ikibazo runaka imikino nk'iyi ya jeux olympique ni imikino iba iteguwe ku rwego au niveau national abaganga baba bahari abadogiteri baba bahari mu kanya ubwo navuganaga na mugenzi wawe w'umunyamakuru arimo kumpamagara kugira ngo dukonekite tubanje kuvugana njye nari ndi kwa muganga n'ubu tuvugana nicaye kuri reception yo kwa muganga ahantu hagenewe kuvurirwa umu atlete ute wese ufite ikibazo runaka ntabwo ari ukuvuga ngo tugomba kuzana abaganga bacu bagomba kutwitaho aba physiotherapiste n'ibindi bitandukanye ariko hari abadogiteri bashinzwe ibijyanye na masikaneri baba baraturutse hirya no hino baba volunteers babafite ubunararibonye mu bijyanye n'iyi mikino ah, n'imikino ya siporo hano ku buryo ikibazo cyose wagira bahita bakuba hafi bagahita bagufasha ejo nubwo na- naguye nkagira ikibazo cy'ibisebe no gukomereka n'iki na mbere yaho nari nagize ikindi kibazo cy'umugongo ndaza bahita rwose bamvura barasikana barasanga nta kibazo na kimwe cyabaye ibyo ni ibintu abaganga abantu bategura ino mikino baba bararangije gutegura mu rwego rwo hejuru ariko bikaba na byiza nawe iyo ufite dufite umuganga ushobora kukumva mukavuga no mu rurimi rumwe ukamubwira uti ndababara akaba yabasha kugenda noneho agafata ibikoresho akaba yagukurikiranira hariya numva aricyo kintu nakongeraho ibindi bijyanye n'amasantere rwose mu gihugu cyacu ndetse na federasiyo ya sikirizime bi- biragenda neza na- navuga no mu yandi mafederasiyo bashyiremo imbaraga kurushaho gushakira abatete imikino itandukanye ndetse n'amasantere atandukanye byibura buri karere kagire kabisa um, santere santere ubu- abana bazajya bisangamo baga bahujwe na siporo gusa bagakina siporo runaka zitandukanye ntekereza ko mu myaka iri imbere nk'icumi cumi n'itanu makumyabiri twaba dufite abakinnyi bazatwara imidari ku rwego rw'isi urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi abatumirwa bacu ari adriye niyonshuti akaba ari umunyarwanda usiganwa ku igare ndetse na eli manirarura visi perezida wa komite olympique yo mu rwanda bose bari i rio de janeiro mu gihugu cya brezil kuri telefoni turi kumwe kandi na isaac isaac mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura mu burundi ikibazo
mbo ndagomba kubaza alo turakumva baza
ndagomba kubaza mw'abo bakinyi harimo abarundi bacu bangahe mubona bashoboye canke mubona bimeze gute abarundi n'abanyarwanda mubona ari bandi bashoboye cane ku bijanye ni- ni- n'ivyo- ni- n'iyo mikino nyene U- u- u- urakoze na- na- nongere nibutse abantu ko ah, ku bijyanye n'abakinnyi b'abarundi n'uburyo bitwaye ah, tuzabategurira ikindi kiganiro kimeze nk'iki kugira ngo tuvugane n'abarundi ariko abatumirwa bacu aka kanya nibaza ko badashobora gusubiza ibyo bibazo reka dufate na olivier olivier mwiriwe neza alo olivier olivier mwiriwe olivier ndibaza ko tumubuze kuri telefone Ah, adrien niyo nshuti ah, ku munsi w'ejo wagombaga ah, gusiganwa ibirometero magana abiri na mirongo itatu na birindwi ese wari wakirutse cyangwa se wari wagasiganwe ibirometero bingana gutya
ibirometero bingana gutyo nari na- ma- nari maze kubyitegura igihe kirekire kuko muri turu de suwisi yari yabanje mu kwezi kwa ubu turi mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa gatandatu gushyira ukwa karindwi nari nayiteguye Eh, kompetisiyo imara iminsi icyenda nari nakinnye n'ibirometero bijya kungana n'ibyo Ah, noneho by'akarusho mu kwezi kwa karindwi aho nari nturutse mu gihugu cy'u rwanda nyuma ya shampiyona y'ibijyanye n'amagare Ah, na nitabiriye umukino wa Tour de Pologne muri uh, Pologne aho ni- harimo imikino etape imwe yegera uh, ya gat- ya kane n'iya- ya gatatu n'iya gatanu n'iya kane twari dufite ibirometero magana abiri na mirongo itanu na bine urumva nari nara- nari mfite nari narangije kwitoza no gukompetisa ibirometero bigeze ku byo nki- nzakina hano noneho by'umwihariko nari mvuye mu mukino uwo bita san sebastian muri espanye ku tariki mirongo itatu z'uku kwe- z'ukwezi gushize aho ku itariki ya mbere rero nafashe urugendo ruza hano iriyo nari nakinnye umukino ufite ibirometero magana abiri na makumyabiri na bitanu mbasha no kurangiza rwose mfite ndi confidence yuko nashobora kwitwara neza hano ku munsi w'ejo nubwo bitagenze nyine neza nk'uko mu mikino ariko biba bimeze nk'uko natangiye nkubwira kare ariko ubu nararibonye mu birometero bingana gutyo nari mbufite narangije kwitoza narakoze n'amakompetisiyo ari muri urwo rwego intego wari ufite muri iri rushanwa yari iyihe
intego yanjye ejo bundi byari ukujya icyo bita bureka weyi muri ba- muri ya gurupe y'abantu b'imbere nubwo sipide naho twatangire dore ko n'igihugu cy'u rwanda turi muri topu de ringi turi inyuma natangiriye inyuma nubwo nshobora ahagana inyuma cyane kubera ko tutari mu bihugu bya mbere mu bijyanye no gutwara amagare Ah, nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kugera muri ya kundi imbere yabasha kujya imbere muri ba bantu batanu batanga batandatu warebaga imbere ntibyaje kunyorohera kubera imbaraga nari nakoresheje n'ukuntu kose eh, yari imeze nyine twarihutaga harimo umuyaga mwinshi abantu ah, ab'imbere baza kugenda ntabashe kubagendamo ubwo nsigarana gori ya kabiri yo gukina nkaza kurangiza umukino ndi muri pozisiyo nziza kuko hano harimo abakinnyi benshi dukinana mfitemo abatimeti banjye bo muri time demeshana demesheni data tu- twari turi kumwe bagera ku munani barindwi n'abandi bagenzi banjye batandukanye tuziranye mu makompetisiyo atandukanye nari ndaho hafi gori yanjye yari kurangiza umukino ariko ntibyaje kurangira neza ubwo nakoraga impanuka nyine no gupfisha igare burundu igare makanika agerageza kurireba ikibazo cyaryo nticyahita kiboneka ariko mu gitondo cyarangije kukibona yarikoze mu kanya ndajya mu myitozo ubwo nyine iyo niyo mm, mm, ah, ni nkazo nzozi zanjye nayo mfite ku munsi w'ejo kugenda burekawe cyangwa se nka- nkarangiza kompetisiyo kuko kurangiza kompetisiyo ngira ngo wabonye kuri rezilita ko yarangijwe n'abantu bake nanjye iyo nza kurangiza muri bariya bake byari kuba binshimishije cyane urakoze o adriye niyo nshuti kuri telefoni kandi turi kumwe na ah, olivier olivier mwiriwe
mwiriwe mwiriwe uri hehe olivier
i bujumbura ikibazo cyawe
eh, mu gitekerezo Mm.
ego nagira twanyamanze muri ntege abarundi baserukiye burundi ego rya ageneno muri brezil ivuga ati ntibabandanye bagira intege magana cyane cyane abyo baganira intsinzi burundi kuko nabo bwarungitse bukeneye intsinzi nkongera kandi nkavuga felicitasiyo ko adiriye niyo nshuti areba cyane cyane kumbure nagize watashe kuribandanya wihangane nkumbure imana ifitiye indi migambi imifite n'intsinzi ibyo nagasarisho shamu wagize neza urakoze cyane turi kumwe kandi na james james mwiriwe
mwiriwe ikibazo cyawe Ndaramuki- ego ndaramukije batumiye nongera ndabatera intege nongera ndababwira ati mubandaye mwihangana hama james igitekerezo gitoya Mm.
kuko tugiye kuraba mu burundi hariho aba- abanyagihugu canke abenegihugu bafise ingabirano zitandukanye ariko tugiye kuraba byaravuzwe yuko mu gihe bafata urugendo baja muri ayo mahiganwa habaye ikigo- ingorane z'uburyo mbega nagomba se n'ubibariza ivyavugwa vyoba ari vyo hoho mu gushikayo mubona mwafashwe gute ni ibintu mbona umenga ntibishimishije nkaba nsaba abantu batwara ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama yuko bokwikubita agashi bakareka konona amahera mu bintu bitagira akamaro nyabona ibigira akamaro bifasha bene burundi gutera imbere no kumenyesha igihugu cyacu kure ngo gishike kure bakabandanya babafasha nta kubacira amaboko mu mugongo n'icyo nongera ndamubwira pole abandanye kwihangana imana mutugira byose iramubona murakoze Eh, urakoze james james eh, gusa icyo kibazo cyawe ntago twakibonera igisubizo kuko tudafite abayobozi baserukiye leta y'u burundi kuba bakigusubiza Ah, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Ah, bwana eri manirarora hari byinshi byavuzwe ku mitegurire ah, y'imikino olympique aho ngaho muri brezil ese nk'umuntu uri aho ngaho iriyo ibyagiye byandikwa cyangwa se bivugwa ku maradiyo namwe niko mwabibonye cyangwa se isura mwahasanze itandukanye n'ibyo mwumvaga
murakoze cyane Eh, iyo imikino nk'iyi igiye kuba ahantu hose usanga bavuga ibintu by'ihero cyane ndetse bakandika n'ibintu by'amakabyankuru yewe hari banditse ibya zika nta zika tugiye tubona yewe ndetse na musikeri nta n'zo dukoresha kandi nta muntu umwe wagira ikibazo uretse ko dufite n'imiti twitera iduporoteja mu by'ukuri imikino ya ya- ya riyo de janeyiro ntaho itandukaniye n'iya londre ibintu byose biri ku murongo kompetisiyo zirage- ziragenda neza ahubwo ikigaragara ni uko harimo abakipe bakomeye kurusha imikino yose ngewe maze kubona niyo maze kumva ku buryo ibyo bavugaga na- ni ibinyamakuru bitangaza ibyo bishatse ariko njye nta kintu nta na sentumwe n'ibyo bavuze nayo nabona
adiriye niyo nkuru wowe nk'umukinnyi nawe ushobora kuba hari impungenge wari ufite mbere y'uko uza iriyo ukurikije ibyagiye byandikwa cyangwa se bivugwa ku maradiyo
Ah, mu kuri nge nta mpungenge nari mfite kuko maze kwitabira amakompetisiyo menshi atandukanye mu bihugu bitandukanye Ah, kuza hano numvaga nta kibazo biba by'umwihariko nk'umuntu uturuka muri gihugu cyacu aho nko mu rwanda cyangwa se muri east africa kuko tukwanyuze mu bibazo byinshi bitandukanye Ah, mba numva ari ibintu bisanzwe naje hano numva ari ibintu bisanzwe naje hano nta rukingo mfite cyangwa se niteye nk'iki nk'uko abandi bazungu benshi baba bo mu rwego rwo hejuru batinye kuzana bavuga ngo "Ah, mm, imibu amasazi ngo- ngo ntabwo hateguye neza ibibazo ibi n'ibi nageze hano nsanga viraje imeze neza harateguye neza na ni abantu bari kuru cyane ba- ubona bafashanya ibintu byose biri ku murongo aho ugiye kubaza abantu baragusobanurira ni ukuri nta nta kibazo na kimwe nigeze mpabona mu gusoza adiriye niyo nkuru niyo nshuti eh, i- inte- intego yawe mu minsi ya vuba wifuza kugeraho ni iyihe
Ah, intego yanjye mu kuri nyirizina ku itariki makumyabiri z'uku kwezi ndi- ndifuza cyangwa se ndumva nshobora kwitabira imikino ya vota esipanye izaba iriya kurusi iyo bita wodi turu izabera muri esipanye izatangira ku itariki makumyabiri kugeza ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa cyenda nkaba ari njye munyarwanda wenda wa mbere uzaba uke- weshagaye kuko kwitabira iyi mikino aba ariyo ntumbero yanjye nifuza uh, kuba nageraho muri uno mwaka ndetse no kuba wenda nakwitabira world championship ubwo rero nyuma yaho hari indi mikino myinshi itandukanye nimara kwitabira uno mukino naba nazabona amahirwe yo kuzerekeza mu mikino nka giro d'italian cyangwa se na tour de france mu mwaka mu mwaka uri- uri imbere cyangwa se uzakurikira urakoze cyane adiriye niyo nshuti bwana manirarora ni iki wabwira abanyarwanda mu masegonda make cyane bakurikirana imikino olympique cyane cyane bifuza kugira icyo bamenya ku banyarwanda bitabiriye amarushanwa
icyo nababwira cyane ni ukubashimira mbashimira ko bakurikirana umukino olympique ndetse ko ba- mbashimira ko bemeye yuko bahagararwa n'abakinnyi barindwi mu by'ukuri ntako batagize mbasaba kugira ngo batuge inyuma batuge inyuma mu bitekerezo batuge inyuma ku mutima ndetse n'abasenga imana ikabumva bateye kuko na imana yagira akamaro
urakoze bwana eli manirarora ah, nshuti mwese mwari muduteze amatwi ndagira ngo nshimire cyane bwana adiriye niyo nshuti ku bw'akanya yagize kugira ngo tuganire bwana niyo nshuti wakoze cyane kwitabira ikiganiro murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
mu ijwi rya amerika ndabashimiye mu kuri muri rusange aya ni amahirwe tuba tubashije kubona yo gusobanurira abanyarwanda ndetse abarundi n'abo muri east africa bijyanye n'imikino hano tuba twitabire murakoze cyane urakoze nawe bwana eli manirarora visi perezida wa komite olympique mu rwanda nawe nagira ngo ngushimire cyane akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire ku bibera aho ngaho i rio de janeiro mu gihugu cya brezil
murakoze cyane nanjye ndagushimiye kandi nshimiye na radiyo ijwi rya amerika eh, igikorwa ibikoze muri aka kanya cyo guteza imbere siporo muri rusange urakoze cyane eli manirarora nshimire namwe nshuti mwese eh, mwakurikire kino kiganiro nshimire namwe mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire fatuma alemasi karara wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema nzonona kuko wabimaye sinabivuga ngo ni ukuhari mbivuga niyo udahari nubwo bitera benshi imihari yeye sinabivuga ngo ni ukuhari mbivuga niyo udahari nubwo bitera benshi imihari yeye
Indoro, indoro, indoro yawe. You dey make me crazy, my baby, yo.
inseko inseko inseko inseko yawe ngira nsaza mabebiyo
Sekandore, sekandore, inyinya yawe. Umunsi w'iranseka, my darling, yo. uko